ఇది నిజ్ de América. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyongabo twamwanse habe namba ni abanzaze atwumvirize tumubwire ibibazo dufise hanyuma twumve ingene yadukorera umuti uwo ni icegera c'umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu frederic bamvuga inyumvira avuga ku vy'uko abatavuga rumwe na leta mu burundi ata kinini biteze ku mabanga y'umuhuza mu bibazo vy'uburundi ya perezida yoweri museveni aherutse kugenwa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu buseruko iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi mwaramutse fidele amakuru tuyahere muri irani umwe mu bari mu ntumwa muri bya biganiro biriko bibera iviyene ku kibazo cy'ibigwanisho uruhonyanganda yavuze ko ibiganiro na irani vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye bwa nyuma iyo ntumwa yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ko bigoye kubona igituma n'ingene twoha umwanya urengeye ivyo biganiro kubwiwe ngo bafata kimwe muri bibiri ibiganiro biragira ico bishitseko mu masaha mirongo ine n'umunani twihaye canke nta kivamwo inyuma yaho itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu bari bihaye ko boba barangije ivyo biganiro ishikiye ataco barashikako irani n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi byiyongeye umwanya gushika ku munsi wa gatanu uza ariko naho biruko intumwa za irani muri ivyo biganiro zivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwako mu gihe Marie Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa nuko atacu bishikako mu gihe Amerika ubwongereza ubushinwa ubufaransa ubudagi uburusiya bogira ico bashitseko hamwe na Irani umugambi wa Irani wo gukora ibigwanisho uruhonyanganda wo burizwamwo ngo ibihano byasinzikaje ubutunzi bwa irani byotezugwa ndetse bikanakugwa ko ariko irani iracahangayikishijwe n'ukuntu isabwa kureka abahinga b'ivyo bihugu kuja gutohoza ibibanza vya gisirikare vyikekwa guhingurirwamwo ivyo bigwanisho irani kandi isaba ko oni yokuraho ibihano yafatiye ico gihugu byo kugura ibigwanisho mu biro vya perezida obama bashikirije kuri wa kabiri ko hakiri ivyo batarumvikana ko john kerry sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko muri indwi ko impande zose bitaragaragara ko hari ico zihurije ko ati reka turindire turabe mu gihe hogira igishitswe ko kongrese ya amerika izohabwa iminsi mirongo itatu yo guca iryo nino irya nino ayo masezerano mu nyuma ice itora itegeko ryo gukuraho ibihano iyo kongrese nyene yafatiye irani mu gihugu cy'ubugiriki ubugiriki busa nuko bufise amahirwe ya nyuma yo kugira ico buhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu mirongo ibiri n'umunani vya buraya bikoresha ifaranga ero iba kuri uyu wa munguza minisitiri wa mbere w'ubutaliyano mateo renzi yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ko iyo nama izoba ihambaye ko ubugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu iyo nama yo kuwimana ikazobera muri ico gihugu nyene c'ubugiriki mu nama yabereye mu birigi kuri wa kabiri ibihugu vyose vyayitavye vyarashavujwe n'ivyo minisitiri wa mbere w'ubugiriki alexis tsipras yashikirije aho yavuze ko ico gihugu cakoze akigoro mu vyo casabwe gukora ariko ivyo bihugu bibabazwa nuko atagwandiko rubimenyesha yerekanye perezida dalia gribauskati wa lituania we avuga ati uno munsi baradusezeranira ibintu ejo bakongera bagasezerana ibintu kubwiwe ngo ubugiriki bwama bushira byose ejo haza perezida obama yavuganye na minisitiri wa mbere w'ubugiriki kuri wa kabiri kuri telefone avuga ko yizera ko ari inyungu ku bubirigi n'abo bi- be- n'abo buheraniye kugira icyo bashyitse ko bumvikanye mu gihe iyo nama yi- yimirije ataciyoshiga ko igihugu cy'ububiri- cy'ubugiriki kizoca gikurwa mu bihugu bikoresha ifaranga rya ero gice gisubira ku ifaranga ryaco cahorana iryo naryo ibihugu bimwe birashobora kuryanka ko rikoreshwa iwabo mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati na leta zunze ubumwe za amerika na vietnam perezida obama yakiriye mu biro vyiwe kuri uyu wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominisitiri wo muri vietnam uwo mutegetsi azwi ku izina rya nguyen phu trong agize urwo rugendo inyuma y'aho ahimbaje imyaka mirongo ine haheze intambara yo muri vietnam mwomenya ko haheze imyaka mirongo ibiri ibyo bihugu byunze ubucuti kandi bikaba bya- byagumanye imigenderanire myiza perezida obama aranezerezwa no kuganira ku nzira zotuma imigenderanire ikomera kandi ikabanda- akabandanya avuga ko ari akaryo ku kuganira ku bindi bibazo harimwo iby'agateka ka zina muntu no kugira imigenderanire mu bya gisirikare ariko naho bimeze uko abaharanira agateka ka zina muntu bariyamiriza urwo rugendo rw'uwo mutegetsi
urakoze aloyise ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni waratangaje ejo ku munsi wa kabiri byavuye mu matora y'abashingamateka n'abajenama bo mu makomine umugambwe sendede fdd uri ku butegetsi uza ku isonga ugakurikirwa n'urunani amizero y'abarundi hanyuma iprona aho ni mu gihe urunani amizero y'abarundi rwari rwatangaje ko rutaja mu matora kandi ko n'ibizova mu matora bitaruraba ni inkuru yakurikiranywe na tabita mukamusoni ku rwego rw'igihugu umugambwe sende dvdd waronse amajwi angana na mirongo itandatu n'ibice mirongo ibiri n'umunani ku ijana ukurikirwa n'urunani amizero y'abarundi rufite amajwi angana na cumi na rimwe n'ibice cumi na bitandatu ku ijana hanyuma umugambwe iprona ufise amajwi abiri n'ibice mirongo ine n'icyenda ku ijana mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kugira umugambwe uronke umushingamateka utegerezwa kuba waronse amajwi angana canke ari hejuru y'ibice bibiri ku ijana ku rwego rw'igihugu mu bahiganywe cumi na babiri habonetse ko abo batatu aribo bashikana amajwi abiri ku ijana umugambwe CNDD-FDD ufise intebe mirongo indwi n'indwi urunani abigenga amizero y'abarundi intebe mirongo ibiri n'imwe mu nama nshingamateka ipona nayo intebe zibiri kubera ingingo y'ijana na mirongo itandatu na kane y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ivuga ko hategerezwa gutorwa abashingamateka ijana muri bo abahutu mirongo itandatu ku ijana abatutsi mirongo ine ku ijana abakenyezi mirongo itatu ku ijana hagaca hongerwa ko abatwa batatu bakoresheje bimwe vyo gukwegera ko bita cooptation mu gifaransa vyabonetse ko mu bashingamateka ijana harimwo abahutu mirongo indwi ku ijana n'abatutsi mirongo itatu ku ijana abagore mirongo ibiri na batanu ku ijana aho ni mu gihe abagore bategerezwa kuba mirongo itatu ku ijana umugwiseni waciye utangaza ko baca bakwegera ko kugira haboneke ibitigiri bikwiye inama nshingamateka izocigigwa n'abashingamateka ijana na mirongo ibiri n'umwe bivuga ko hazokongerwa ko abagore cumi n'umunani muri bo abatutsikazi cumi na batanu n'abahutukazi batatu bace bongera ko n'abatwa batatu mu gihe hari imigambwe yari yemeye kuja mu matora nka FNL yo kwa Jacques Bigirimana n'urunani Kopa byabonetse ko abo baronse amajwi ari hasi ya bibiri ku ijana FNL ifise ijwi rimwe n'ibice mirongo ibiri na bine ku ijana Kopa nayo ubusa n'ibice mirongo itatu na rimwe ku ijana aho ni mu gihe hari abandi bari bavuze ko bataja mu matora kandi n'ibizova mu matora ngo batazovyemera ariko batowe abo ni nkuru na namizero y'abarundi rufise cumi na kimwe n'ibice bitandatu ku ijana Frode Bunyakuri ifise eh, inota rimwe n'ibice mirongo icenda na bitatu ku ijana Adesei Kibiri ikagira inota rimwe n'ibice mirongo ine n'icenda ku ijana mu gihe abo bari banse kuja mu matora bokwanka ibibanza baronse intebe zabo ngo zizoca zihabwa abemeye kuja mu higanwa nk'uko Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwiseni ku rwego rw'igihugu abitumenyesha inama yo mu kayanza cane cane n'ibwirizwa rigenga amatora rishasha ryashizwe ko igikumu mu kwezi kwa gatandatu ni ukuvuga ruheshi umwaka uheze ico kibazo cararonse inyishu uronse ibibanza ntuvyicaremwo waba umugambwe waba urunani waba uwigenga ivyo bibanza bica bihabwa abasigaye mw'ihiganwa kandi babibaha bakurikije ibibanza ba ribaronse mu gifaransa bavuga ngo au prorata des sièges obtenus ico kibazo rero ntici- nti- ntikikiriho ndayicariye avuga ko abo bashikirije ko bavuye mu matora babicishije mu nzira iciye kubiri n'amategeko iyo uvuye mu ihiganwa ubimenyesha mu nyandiko zikurikije amategeko ni ukuvuga ko ujya uzanye amadosiye uzana amadosiye tukavuga turayakiriye tukaguha n'agapapuro kerekana ko washikanye amadosiye ukuye amadosiye mu ihiganwa wandika ikete ugasohora amadosiye y'abahiganwa ukabitwandikira tukagusubiza ayo madosiye ivyo urongoye umugwiseni naho abivuga gutyo abanyepolitike bavuze ko batemera ayo matora ntibahengeshanya kuvuga yuko batazokwemera ivyavuye mu matora mugabo gushika kuri uno munota ntituramenya aho bahagaze inyuma y'aho bitangarijwe ko urunani amizero y'abarundi rufise intebe zigera kuri mirongo ibiri n'imwe mu nama nshingamateka zishobora no kongerezwa mu gihe bokongera ko nk'uko vyabonetse ko hariho ukutangana hagati y'abahutu n'abatutsi nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
mu gihe abakuru b'ibihugu byo mu karere ko muri afurika mu buseruko baherutse kugena perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni kuba umuhuza mu bibazo vya politike biri mu burundi abatavuga rumwe na leta bavuga ko ata kintu kinini bamwiteze ko mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye yavuganye n'icegera c'umukuru w'umugambwe sawanya frodebu frederic bamvuga inyumvira ikibazo gihari ni uko umukuru w'igihugu cya uganda amaze kugira imyaka myinshi atwara uganda turimo turavuga rero ikibazo cy'ingene eh, uburundi bumaze butwarwa n'umuntu umwe turimo turavuga tuti mbe none ikibazo yoshobora kugica hirya no hino akagitorera umuti turimo turavuga umuntu amaze imyaka cumi atwara uburundi twamwanse habe namba nabanzaze atwumvirize tumubwire ibibazo dufise hanyuma twumve ingene yadutorera umuti Ze ntimwoba mufise amakenga cyane cyane ajanye nuko aba president baka karere turimwo ataco bavuze muri ya nama barimo kuwa mbere yerekeye eh, icambere coco n'aya matora yabaye y'abashi- y'aba- y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka hanyuma ata nico bavuze kuri manda ya gatatu ya perezida nkuru nziza twaratangaye ingene twebwe twasivye amatora eh, kubera impamvu twashikirije twari twavuze tuti turavye ikiringo ibihe turimwo umutekano muke abantu bacu bahunze kandi aribo bodutoye kuko barya bahunze n'abodutoye hanyuma tukaraba ibigwanisho binyagara mu gihugu kandi ibimenyetso by'uko ibigwanisho bihari biraboneka ko byirirwa biri inkumbi hanyuma tukavuga tuti abantu bakeneye kwitoza bari hanze eh, ni benshi Eh, sosiyete sivile yahunze i burundi ni abantu ni benshi hanyuma tukavuga tuti mbega iyi radiyo yo yo imwe ari ikora mu gihugu eh, yabwirizwa kuba isahirizwa n'izindi zitavuga rumwe n'iya leta baturiye zaturiwe na leta abandi bazituriye rero tukavuga tuti none reka bibanze byose bije mu buryo hanyuma rero tugende muri ayo matora twese umutima uri mu nda twebwe se umuhuza twanse mugo tubona ko ibyo ariko baravuga ntibishoboka kira noneho turavye iryo tangazo je narisomye neza ndasubiramwo ndarisoma nasanze mwiki uretse kunguruza ayo matora mu minsi cumi n'itanu tukavuga ko ata kintu kiba kiraho mu minsi cumi n'itanu ivyo kandi n'ibyo ndavyemeza ibibazo ni byinshi ntibishobora kuba byateruwe umuti mu minsi cumi n'itanu ku bari ukubesha abantu icya kabiri cyavuzwe bavuga ngo habe leta uwotinda wese ngo acashinga leta ngo irimwo bose ngo irimwo ngo n'abagiye mu matora n'abatagiye mu matora mugabo ugasanga barahushanye baca bavuga ngo yamara ngo ubudo uwo muntu azotwara iyo leta ngo ntazahirahire ngo ahindure ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha ibyo bigaca bihushana kuko urabye ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse ntushobora gushiramwo abandi bantu muri leta udaciye kubiri n'ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse uwo munsi byose byerekana ko ibyo biyumvira ni ibyo mu mutwe biri kure ibiri si ibintu by'ukuri bifatiye ku bintu byo aracyo gituma tubabwira tuti mbega abo bantu ntibarushe barushe kuko baduha inyishu zidafatiye ku bintu byo
bungu iyo nkuru ngiye ntayo narinzi n'ukuri hariho umuntu yubatse gukora reka nikubitira icupa bwa bundi jyewe ndicara umuntu basi Ehe. hagiye abagenda arishima ngo ntitutse ibyiwe jembe ntadosa no kwicara iruhande mu kabari ashi karaje mwishwanje eh, mbega burya wari kuvuga ruvuto uwagira mvuganda sha we ninde yakubwiye ko ruvuto yagirizwa arya abantu
hajyagirizwa nyine hewe we wabaguhaye amakuru barakubeshe mwishwanje
urarukangamiye basha naje nawe mwosomya uragasoma nturi wabugeserawe ahurubahuka kujaho abantu babona n'ibyo nabonye bakwanditseho kuri facebook ntajya sina umuntu none kabundi urimbwa gushika hariya hose rero uzi ko abantu b'ubu babaye nabi kora ngaho wabugeserawe muhure ngaha kubera ko biba byanditse kuri wewe gusa ntibabyandike kubibwa se ukomoka mwishwa utindi mbega muhungu urimbwa nyine urazi ko nugura ayo marimbo nkumva ko nibyo bakwanditse ko byose ari ibyo irenda kwesa erega bwa bundi kiri warakivura amabinga avuga bungo nta soni rero uhanye zikagusambure mbega ibyo ubonye byanditse kuri interinete byose uca wibaza ngo nibyo none si byo yego ujya yabyanditse n'umuntu nkawe ashobora kuba yifitiye izindi ntumbero ziwe wowe utazi ibyo Yee. aha jewe nosimbira kuri facebook nkandika ko izi nzoga zose ziri ku meza ariwe wazinyoye icyo kwemeza ko ntakubeshiye n'igiki kandi nani n'amacupa menshi twayasanze ngaha ku meza Eh, abakoresha imbuga ngurukanabumenyi mwese mwari mukwiye kuvuga ibyo mwatohoje ntimuzihindure ingurukanabihuha
ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi tuve mu burundi tuje mu rwanda aho ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara ejo kuwa kabiri bwerekana ko ndwi n'ibice bibiri ku ijana by'abantu bahabwa amadeni mu nzego z'amafaranga badashobora kuyishyura amategeko agenga ubucuruzi mu rwanda arazitira izo nzego ntizibashe gukurikirana uwazambuye nibyo asumta kaboyi adushikiriza miliyari zirenga icumi nizo zambuwe ibigo by'imari iciriritse nyuma y'aho abahawe inguzanyo n'ibyo bigo bananiwe kwishyura cyangwa bakabyanga ku bushake bwabo mu mpamvu zagaragajwe n'abashakashatsi zituma abahawe inguzanyo batishyura inkiko z'ubucuruzi zitari hose mu gihugu ziba imbogamizi zituma bambuwe badakurikiranwa madamu sipesiyoza y'inkamiye ni umwe mu bakoze ubushakashatsi Eh, inkiko zikemura imanza z'inguzanyo ni inkiko enye gusa eh, inkiko z'ubucuruzi urukiko rw'ubujurire narwo ruri i kigali amafaranga yo gutanga igarama ni ibihumbi mirongo itanu urimo urajya kurega umuntu wakwambuye ibihumbi ijana igarama uratanga mirongo itanu mu nkiko zu- zu- zu- z'ubucuruzi zisanzwe eh, ukagomba no gutanga niba ujurira ugatanga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu mu rukiko rw'ubujurire Eh, amafaranga y'abavoka rero yo yarazamuwe bikomeye eh, ibihumbi magana atanu Ubu bazura burana ibihumbi magana atatu baragusaba amafaranga y'abavoka ibihumbi magana atanu niba urubanza runakunze rugaso- rugakorwa eh, bawisiye nabo barishyuza andi mafaranga abakoze ubushakashatsi avuga ko ubushake buke buza mu by'ibanze bituma abaturage batishyura cyane cyane ko abenshi bazi ko kubarega bigoranye ubukene nabwo busobanurwa n'abaturage mu mpamvu ya mbere ituma bananirwa kwishyura inguzanyo baba barahawe aba baturage nabo mu murenge wa kanombe mu karere ka kicukiro uragenda bakakubaza u- u- u- bakakubwira ngo tegereza ugasanga nimba ari umushinga wari wapanze runaka ntugikunze turi guhomba amafaranga yarabuze ubu turi gucuruza duhomba ntabwo amafaranga akiri kuboneka mu bucuruzi cyane harimo abayaguza bakayabura burundu twe nicyo kibazo tugira nyine kugira ngo uko ushobora guhura na polisi zikabikwaka ugataha ukabura n'igishoro ugasanga uhemukiye ugasanga bibaye ikibazo urabona nk'ubu hari abantu benshi bajya kuguza amafaranga ngo bashyire mu buhinzi ukabona igihe cy'imvura kibaye nabi Bya- izuba rikava bya bintu yashoye muri bwa buhinzi yizeye ko bizunguka nk'inyanya urugero yizeye ko azazishora ku isoko agasubira inyuma akishyura sako zigahomba kubera izuba zigapfa bikaba ngombwa ko ayabura nta handi hantu abifite ayakura bikaba ngombwa ko yambura se umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu rwanda bwana rwema peter avuga ko ugereranije u rwanda n'ibindi bihugu rurimo bya afurika y'iburasirazuba usanga u rwanda rugerageza kugira umubare muto w'abambura ibigo by'imari ntabwo byacitse kuko ah, urebye mu rwanda tugeze hafi kuri karindwi n'ibice eh, bibiri ariko urebye muri rusange eh, mu- aho duherereye muri east africa usanga ah, u rwanda rutari mu bihugu bi- bimeze nabi cyane kuko usanga nk'uburundi bageze ku icumi n'ibice eh, ku zishyurwa neza muri tanzania bageze ku munani n'ibice eh, hafi bitanu aho tu- aho turi naho si heza tugomba guharanira buri gihe ku- kugira nibura kuri gatanu ku ijana inguzanyo zitangwa zose umubare uko ungana wose nibura gatanu ku ijana nk'uko beneri eh, cyangwa se banki nkuru y'igihugu biteganya nubwo batishyura inguzanyo mu rwanda bakiri kuri karindwi n'ibice bibiri ku ijana urwego rw'isi ho rusaba ko byibura inguzanyo zitishyuwe zitagomba kurenza gatatu ku ijana abakoze ubushakashatsi bagasaba ko amategeko yavugururwa abantu bambuye ibigo by'imari amafaranga ari munsi ya miliyoni eshatu bakajya baregwa mu bunzi aho kujyanwa mu nkiko z'ubucuruzi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana umunani mirongo cyenda na gatatu dr daniel hale williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa chicago byitwa provident noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa james cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse james cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuvamo umwuka muganga williams yarirukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga batanu yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda james cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza aritahira aragenda yiberaho usibye inkovu nini yonyine gusa yari afite mu gituza nta kindi cyerekanaga ko yabazwe ni ubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho usibye ko cyari n'icya mbere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga daniel williams yari umwirabura iri ni ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo dr daniel williams yavutse ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi magana umunani mirongo itanu n'umunani niwe mwirabura wa mbere wo muri leta zunze ubumwe za amerika wize ibyo kuvura umutima yabyize muri kaminuza yitwa chicago medical college ahakura impamyabushobozi ihanitse mu gihumbi magana umunani mirongo inani na gatatu ubwo yari afite imyaka mirongo itatu y'amavuko icyo gihe abaganga b'abirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa chicago kubera ivanguramoko byatumye dr williams yishingira ibitaro bye bwite abyita provident hospital nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri leta zunze ubumwe za amerika ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko nyuma dr williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo b'abirabura arenga atanu kugera ubwo muganga williams yavuraga james cornish abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye dr williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'iby'ubu nta reyoyikisi zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa james cornish cyari kimeze nta antibiyotike yari afite nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho nta maraso yo kongerera umurwayi dr williams yari afite ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga james cornish kandi arabishobora bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima umujyi wa chicago nawo winjiye mu mateka utyo uba icyitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga dr daniel williams yitabye imana ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe yari afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushyikirije aloyisi
umwe mu bari muri bya biganiro biriko bibera ivyene ku kibazo c'ibigwanyisha uruho nyanganda yavuze ko ibiganiro na irani vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye ubwa nyuma ariko naho biruko intumwa za irani muri ivyo biganiro zivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwa ko mu gihe Mary Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa nuko ataco bishikako ubugiriki busa nuko bufise amahirwe ya nyuma yo kugira ico buhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu mirongo ibiri n'umunani bya buraya bikoresha ifaranga ero iba kuri wa mungu uza minisitiri wa mbere w'ubutaliyano mateo renzi yabwiye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ko iyo nama izo bihambaye ku bugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu iyo nama yo kuwimana ikazobera muri icyo gihugu nyine cy'ubugiriki mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na vietnam perezida barack obama yakiriye mu biro vyiwe kuri wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakomuniste wo muri vietnam uyu mutegetsi azwi ku izina rya nguyen pfu trong agize urwo rugendo inyuma y'aho bahimbaje imyaka mirongo ine haheze intambara yo muri vietnam muri rwa rugendo arimwo mu mugabane wa amerika y'ubumanuko papa francis ahamagarira abanya ekwateri bose kugira ubumwe mu byo bizera no kwamamaza muri uyu mugabane w'isi ukwizera kw'ishengero rya katolika ikiromani papa francis yabwiye abari aho ko mu gihe isi yigabuye bivanye n'intambara ubugizi bwa nabi bwabaye bwinshi ukwikunda abanyakatolika ngo bakwiye kuba icyo yise abubatsi b'ubumwe bakazana ibyizigiro mu bantu babo uwo mwungere wa ekereziya katolika ategekanya kujya muri boliviya kuri uyu wa gatatu ku wa gatanu naho aje muri paragwe muri afganisitani naho abategetsi ba pakisitani baremeza ko intumwa za afganisitani zagiranye ibiganiro n'indogozi z'abataribane kuri wa kabiri i isilamabade ivyo kandi biremezwa nabo ku kirimba ca perezida wa afganisitani ariko ngo nta kiramenyekana ku biriko biraganirwako
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
nk'uko mubizi afurika y'uburasirazuba eyase irasaba abarundi kwigizaho iminsi iho iminsi cumi n'itanu amatora y'umukuru w'igihugu aho rero kuba ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi akaba kuri mirongo itatu y'uku kwezi iki kiganiro nifuje kandi nagerageje koko kugitumiramo abantu batandukanye abo muri cndd fdd mvugana n'umuvugizi wabo gerase ndabirabe ati simbonetse ati ngiye muri interiyeri noneho ati reka nkubwirire umuvugizi wa perezida nkuru nziza gervais abayeho noneho umubare we muvugana gervais abayeho umuhamagaye arambwira ati umukuru w'igihugu ntajya muri deba ni ukuvuga umukuru w'igihugu ntajya mu mpaka biratangaje ariko ukuntu aba bantu badashaka kuvuga ahubwo bakavuga ngo turabogamye kubera ko badashaka kuvuga tukavugana n'ababishaka muri iki kiganiro natumyemo kandi na leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe frodebu niwe turi kumwe ubu ngubu niwe watwemereye kuvugisha nagerageje no kuvu- no gushakisha agaton rwasa telefone ye igendanwa ntabwo ayitaba ariko ejo umwe mu bamufasha yari yanyemereye yuko amumbwirira muri icyo kiganiro tukaza gufatanya umufasha we mu by'akazi adolphe niko yari yanyemereye gusa rero kuri iki kibazo cyo gusubika amatora nk'uko abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bo hejuru ba eyase babisabye cndddfdd ya- yashyize itangazo ahagaragara ivuga yuko inshuro eshatu zose amatora yigijweyo hanyuma bakavuga bati rero ibi bintu bitangiye kurambira abaturage abaturage ni ukubumva bishatse kuvuga yuko rero kwigezayo amatora nanone bishobora kuba bitazashoboka gusa bakavuga bati nanone amatora arahenda atwara amafaranga menshi ibyo byose rero kwigezayo amatora bikaba byakongera amafaranga uburundi bwatanga kuri aya matora none tujye ku mushyitsi wacu dufite kugeza ubu leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe frodebu leonce mwiriwe neza Eh, mwiriwe neza nabo bose baba bariko baratwumviriza yego ndagira ngo rwose ngushimire byimazeyo kubera uyu mwanya uduhaye nubwo abandi banga kuvuga ntabwo nzi impamvu banga kuvuga ariko nyine nk'uko twabivuze urubuga ni urwabo igihe icyo ari cyo cyose twiteguye kubaha umwanya bakavuga nicyo tubereyeho Nuko- none rero wowe ukuriye umugambwe frodebu wumvise kiriya cyifuzo cya eyase cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu akaba kuri mirongo itatu y'uku kwezi mwabyakiriye gute twebwe twarabyumvise eh, kandi byari bigize iminsi rivugwa n'umugambwe cndd fdb n'ubutegetsi sinzi n'igituma ah, muvuze yuko abanse kugira icyo bashikirije kuko igihe bariko banka umuhuza abdulayi batiri bavuga yuko barindiriye ibizova muri aka karere muri afurika y'ubuseruko sinumva rero ingene byabagendeye ariko eh, reka mvuge ku kibazo mwambajije Eh, twabyakiriye nabi kubera ko twasanze twasubiye inyuma cyane gusumbya kuri za nama z'abakuru b'ibihugu za mbere yabaye ku genekerezo rya mirongo itatu na rimwe i Dar es Salaam mu kwezi kwa Garusama mu kwezi kwa gatanu na cyane cyane yabereye muri Afurika y'Epfo yahuza ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bwa Afurika Bara- twarasubiye inyuma cyane kuko mu gihe twariko yego twari twimirije gutorera umuti ikibazo cy'amasezerano y'abasha n'ibwirizwa nshingiro ahubwo baciye bongeramo ibindi bibazo bibiri biciye ku biri n'amasezerano y'iyarusha n'ibwirizwa nshingiro tugatangazwa n'ingene abo bakuru b'ibihugu ari byo bihugu byari bihagarariye ibiganiro byashyizwe ku masezerano y'iyarusha ari byo bihugu byari bihagarariye uguhi kurondera amahoro n'umutekano mu burundi hamwe no gusubiza hamwe kw'abarundi ari bo bufata ingingo eh, ziciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro zigashimangira n'izindi zari zihasanzwe ziciye ku biri n'ibwirizwa nshingiro nyene ibyo bibazo bibiri se bongeyemo Kuko turavye icegera- leonce ibyo bibazo bibiri bongeyemo ni ibihe
ikibazo cya mbere bongeyemo mbona ko gikomeye ni icyo kuvuga yuko ngo uwuzotsinda wese azoshinga leta y'ubumwe irimwo abatowe n'abatatowe ibyo rero uko ubwirwa shingiro rya leta y'uburundi ryubatse mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri n'icyenda agace ka kabiri ntibikunda kuko leta ijajamwo abagiye mu ma- imigambwe yagiye mu matora igahiganwa mbere ikanaronka n'ibibanza mu nama nshingamateka uhereye ku bice bitanu ku ijana Mm.
abari munsi ntibaca muri leta nabo byifuza Ibyo ni amategeko.
nabo bandi baba bata- batatowe Yego.
wumva bojayo gute iyo ngingo itarahinduka Ah, icyo ni kimwe icya kabiri ni ikihe icya kabiri bavuga bati turabyungururije ku igenekerezo rya mirongo itatu batavuganye n'abanyapolitiki ingingo y'ijana na gatatu y'ibwirizwa shingiro agace ka kabiri kavuga kati umu- itorwa ry'umukuru w'igihugu riba n'imiburiburi hasigaye ukwezi ngo arangize ikiringo uko rero bimeze mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko bumva ibyo nibwa na leta ngo ntibashaka kurenga igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ni ukuvuga iyo tariki ya mirongo itatu iri nyuma y'icyo kiringo iba yaramaze kurenza icyo kiringo utabanje kuyihindura rero ntibyoshoboka kandi kubihindura nabyo biragoranye kubera ko guhindura itegeko nshinga ntabwo bifata iminsi ibiri itatu nta n'inama nshingamateka na ngenguzamateka zihari ibyo umu- umuvugizi wa leta ariko asigura ibijyanye n'ihunga ry'umukumi n'amashingamateka n'umu- n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yavuze ati inama nshingamateka zaratanze imihuho ah, n'abashingamateka sibo bakiri mugabo ibyo yapfuye kubivuga uko mu minsi iheze numvise bayihamagara ngo uje kwemeza abaja mu mugwiseni ngo mugabo byose ni ukuri rwanda birahanirako cane ariko ntibishoboka ubu biragoye muri ico kiringo ubu rero none Urumva igishoboka ni nuko igikenewe rero ni uko ye twebwe abarundi duhereye ku mukuru w'igihugu niba umukuru w'igihugu ahari atariko ariruka n'ibibanza ikibanza ciwe cyangwa ibibanza by'abashingamateka n'abakenguzamateka cyangwa ibibanza byo mu makomini na yicare hamwe n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ibibazo bitorega umuti urabona abantu barabyuragirika cyane uno munsi wumva ngo bo muri leta zimwe eh, leta zunze ubumwe- zunze ubumwe za amerika zavuze ababirigi bavuze abongereza bavuze urabo muri afurika y'epfo bavuze ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa afurika bavuze ishyirahamwe ryo mu bihugu bya afurika buseruko bavuze amahuza ugasanga ngo uyu abaye umuhuza uyu abaye umuhuza uyu abaye umuhuza ni ukuri birateye isoni ku gihugu cy'uburundi n'abarundi hamwe abantu bataba bariko birukira ibibanza baba bariko biruka kugira igihugu gikire kigira ijambo uwo mukuru w'igihugu yaraje ibintu byose biriko biraba rero ukazabumva hari n'abariko baravuga ati turashobora no gusubira guca mu nzira y'ingwano ariko se leonce ukumva hari n'abandi basigaye iyo bafashe umupolisi Leonce.
iyo bafashe umunyagihugu n'abacafata umupolisi turi mu bihe bidasanzwe umukuru w'igihugu nareke kurekera igihugu cy'uburundi mu minwe y'abo banyamahanga bonyene gusa leonce Ntabwo noneho bifata rero amafaranga gusa.
yego muravuga ko umukuru w'igihugu akwiye kwicara hamwe n'abanyapolitiki mukaganira none se mwaganira iki mwaganira kuko uravuga yuko amate- amategeko itegeko shingiro ibwirizwa shingiro ribuza aho bigeze ubu ngubu ko amatora yakwigizwayo none se ubwo mwaganira iki twebwe nta ruhara tubifisemo kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuvaho umukuru w'igihugu yarangije ikiri ariko ararangiza ikiringo cy'iwe petero nkuru nziza abarije inama nshingamateka na nkenguzamateka ko ashobora gusubira kwitoza ubwa gatatu bakamubwira bati oya twaciye twaciye dutangura kumubwira tuti fasha rero ko wowe hajya inama nshingamateka na nkenguzamateka bakwangiye ni igihugu cy'uburundi kiba kikwangiye ni abanyagihugu baba bakwangiye nta wundi muntu n'umwe ari hejuru y'abanyagihugu ari hejuru nimba se nkurikira neza.
tangura rero utegure tangura rero neza utegure neza aya matora aho kuyategura neza acaja eh, mu nzira yo kuraba ingene hoshingwa imigwi y'imbonerakure leonce nimba nkurikira neza igitekerezo cyanyu nimba nkurikira neza ubwo ngubwo kujya mu biganiro ni ukuvuga ko mwamubwira ngo narike kwitoza nk'uko imi- imitwe y'inteko ishinga amategeko yo- yombi yabyanze nk'uko mubivuga nagomba kwereka nagomba kwereka ibyo kuza bayigizaho ibiringo twebwe nta ruhara na rutoyi dufise kuko twahereye kera duhanura yuko amatora yotegurwa neza uko ibwirizwa shingiro ryubatse uko amasezerano y'arusha yubatse mbere burya twarata- twaraganiriye n'urupapuro rw'inzira turaganira n'ingene umugwi uwo ari wo wose yereka umukuru w'igihugu na leta abari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka abanyamigambwe umugwi seni ingene umwe umwe wese yokwigenza kugira ngo amatora agende neza uko bagiye rero bazarunguruza ibyo biringo si twebwe bagiye bagenda barabyunguruza kubera icyo kibazo cyo kugomba kwitoza ubwa gatatu kitaratora umuti ibizoshika byose rero bizuba biri ku gatwe k'umukuru w'igihugu wahejeje ikiringo petero nkuru nziza n'umugambwe wiwe na senye twebwe rero ubu niba bafise ugushaka nibyo nabwiye nabo duheruka kuganira ah, bo mu mugambwe sende david harimo n'uwurongoye nababwiye nti mufise ugushaka n'iyinga irakwiye n'amayinga abiri arakwiye kuko ibibazo bihari ntibigoye gutorera umuti niba abantu biyumvira kazoza k'igihugu n'abanyagihugu batiyumvira kazoza kabo batiyumvira ibibanza bojamo Mm.
umuti wotorwa ikibazo kigoye cyane eh, umuntu yokwibaza ni ki bahaye igwanisho imbonerakure ariko nabo nticyogora kuko abo barihaye bakabashyira mu nzego z'igisirikare n'iz'igipolisi barabazi bovuga reka bati, "Subiza reka byarwanije." tuvuge ku by'amatora reka tuvuge ku by'amatora n'amatariki kubera ko ari byo byegereje cyane ibyo nabyo hari abanyagihugu barimo bashaka kuvuga bashobora kuza kugira hari icyo babivugaho simbizi cyakoze icyo nagira ngo twibandeho ni iki cyifuzo cya eyase afurika y'ubuseruko ivuga yuko amatora yakwigizwaho iminsi cumi n'itanu aho kuba ku itariki ya cumi na gatanu ni vuba n'ejo ubundi mu cyumweru gitaha akaba kuri mirongo itatu y'uku kwezi kuri telefone dufite emabura emabura uraho neza Numva amahoro neza yego hari iki igitekerezo cyangwa ikibazo ufite yego ni igitekerezo kandi n'ibibazo ye Eh, kandi cyane ndi n'umukuru w'umugambi wa pdr yego kuvuga yuko ibyo bibazo natwe bituraba cyane rwose ye Eh, icya mbere cyo cyo twe turashima kubona ko nk'uko bushize nari navuze yuko iki kibazo bogereza akarere twe turashima rero ko ako karere kagifashe mu minwe Eh, tugasaba yuko eh, uwo muhuza bahatoye ko yokwihutisha vuba na vuba kugira ngo ahuze impande zose zijye muri ibyo biganiro hama kugira ngo icyo kiringo cy'amatora yo kwishyuza inyuma ku itariki ya mirongo itatu kugira ngo twumvikanwe ko na bose twereje twe turabishima ubwa mbere ubwa kabiri naho eh, twe twovuga yuko abahuza by'ukuri boza nk'abahuza eh, kugira bakure ibibazo mu nzira abarundi baguma bagibagiza abantu kuko abarundi ubu barushe twe tugasaba yuko rero by'ukuri ibibazo byo mu burundi bocurega umuti kandi nkongera nkakebura no kuri by'ukuri abanyepolitiki abariho hose kugira ngo icyo kibazo icyo kibazo cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu rero bibaza ko bokiva ko ntibagikwiye kukigira imari kuko turabona yuko umengo ari bwo rwitwazo kuba nk'uko twari twabivuze kuva kera ahubwo bari kujya mu matora kugira ngo umukuru w'igihugu ahari ubu bamutsindire mu matora kuko bamutsinze niyo heza agaruke icyo kibazo kiba cyegamye rero tukabanura yuko byari byose ahubwo boshyira ingufu hamwe ahubwo bakagira urunani ahubwo bakamutsinda bamaze kumutsinda ibyo bibazo byose biyumvira ko byoba byoba bihebye aho naho ku kibazo bavuga yuko eh, imbonerakure usanga zifite ibigwanisho aricyo gituma batajya kwiyamamaza Eh, je nibaza yuko ibyo bintu atari byo cyane kuko nta munsi rero hose hari hatanga akarorero kagaragara avuga ati ibyo ari byo byose imbonerakure kanaka je nayibona ikigwanisho ahubwo twe twibaza yuko nk'uko bakunze kubivuga ari ugwaruka Yego.
bitandukanye rwari rufite ibyo bigwanisho ahubwo ibyo bigwanisho biri mu rwaruka rwose ahubwo byokwakwa uwo ari we wese umurundi abitunze atabifitiye uburenganzira Nikos, Tugasaba Aimable.
rero- emabura mwebwe mu- mwagiye mu matora y- y'abashingamateka n'abakonsiye b'amakomini mwebwe mwayagiyemo twebwe twayagiyemo umugabo umugabo wacu kuko niho wari ukivuka baciye dufata nuko amadi yacu tuzirahereza umugabo wacu asigana ipfuna twebwe twabigenjeje hanyuma hari umukandida mushaka gutanga se mu mu matora ya perezida wa repubulika ngo namwe mupiganwe na perezida nkuru nziza eee twebwe turashaka gutanga umukandida rwose Eh, mur- ni ukuvuga Kugira ngo- ni ukuvuga amatora aramutse yigijweyo mugafatanya kuyategura mwebwe mwatanga umukandida twebwe twatanga umukandida hama uwo nkuru nziza tukamutsinda Mm. none se ko ari ishyaka rivutse vuba murumva mufite murumva mufite abayoboke bahagije batuma mutsinda
twe turatusaba nywanyi kuko twe n'ubu turi ku rubuga Mm.
n'ubu ntiyapfuye turatwiyamamaza Mm.
nicyo gituma rero tuvuga ati bebye bose bobo basamazwa n'ibindi by'ibiganiro aho boja ku rubuga kugira ngo biyamamaze hama barondere abanywanyi hama batsinde mugabo rero uca usanga bari mu bintu byo gusaba ibiganiro mu ntumbero yo kujibagiza eh, amatora maze twe tukavuga ati bebye bose ntibarondere ibi na biriya ahubwo ibyo ntibabirengere bajye ku rubuga kandi ibyo bitwaza by'umutekano ndibaza ko umutekano ukwiriye ndetse bagendagenda mu gihugu cyose nta muntu n'umwe aragira ikibazo none kubera ko abo bitwaza iby'umutekano Aimable watwibutse ishyaka ryawe no mu magambo arambuye ukarisobanura Eh, ni apedere alliance pour la paix la démocratie et la réconciliation urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe ishyaka ryanyu ryavutse ryari ryavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu itariki zine
nuko urakoze cyane yego murakoze cyane
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti wayizi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kirohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ndibutsa abantu bo muri perezidanse abavugizi ba perezida nka gervais habayeho twavuganye avuga yuko ngo umukuru w'igihugu atajya muri deba ni ukuvuga atajya mu mu biganiro mu mpaka ko aribo biyima umwanya hanyuma na cndddfdd twari twatumiye bakatubwira ko bataboneka ahubwo ko baduha uriya muvugizi wa perezida gerard ndabirabe niwe wabimbwiye nawe rero barumva bumvise ko n'iriya alliance nayo ubwayo yafashe icyemezo cyo kuza mu biganiro hano kuri iyi radiyo yacu ni ibitekerezo baba batanga abantu ntabwo ari ibiganiro bya politiki ni uko igihe icyo ari cyo cyose rero umwanya ni uwanyu radiyo ijwi rya amerika turi kumwe na leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe forodebu leonce uriya mugabo emabure aravuga ati mutinya ubusa umutekano urahari nibyo Eh, numva umenga aracari no mu myaka mm, mito mito aracari hafi y'urwaruka uru rugamba turimo rwo guharanira kazoza k'iki gihugu rwo guharanira amasezerano y'iyarusha n'ibwirizwa shingiro wategerezwa kuba urugamba rwabo urugamba rwabo ntigomba rwo kwiruka ngo bariko barondera eh, ibibanza eh, nk'uko numvise ariko arabivuga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yasha byonyanzwe nagomba ntanga umuco mugabo ku tubazo dutatu wavuze nabo nyine yavuze umuco wa mbere ni ibijyanye n'ikirangaminsi kucigizayo eh, cyangwa kutacigizayo twebwe ikituraje ishinga si ikirangaminsi si ibihe ni ibyo kugwa muri icyo kirangaminsi ucigijeyo uba ushaka hakogwa iki ibibazo dufise byotora umuti byobaririye twe dufise ibibazo bitatu ikibazo cy'umukuru w'igihugu agomba kurenga ku masezerano agomba guhunyanga shingiro nagomba mbere nagifatanya n'icyo bavuga ngo ngo tukamutsindira ku rubuga si ikibazo cyo ngo tumutsinde kandi tumutsinde ni ikibazo cyo kubaka mu burundi intwaro yubahiriza amasezerano yo yabayeho yubahiriza amategeko yubahiriza indahiro kugira n'uzomukurikira ntazohirahire ngo asubire kwiyumvira ko ashobora guca kubiri n'indahiro ashobora guca kubiri n'amasezerano nibyo tugomba ko biza mu gihe ubavuga ati umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo ibyo rero abantu babitegere neza icyo kirangaminsi tugishakamo inyishu z'ibibazo cyane cyane bikurukuru bitatu icyo cy'uko ibwirizwa nshingano n'amasezerano y'abarusha byubahirizwa icya kabiri umutekano mu gihugu yari ko avuga ngo hari umutekano ngo nta muntu arumva yapfuye ni uko akiri muto abatose ntibapfa ndabizi se ariko avuga ngo nta muntu ndumva yapfuye ibyo bintu ni ukuri mm, ni uko ndamubabariye kubera akiri muto nyene hari igihe yoba atabi- atumvira adakurikira ibiriko biraba mu gihugu ibigwanisho birahari nawe nyene yavuze ati ibyo bigwanisho biriho mugabo biswe n'urwaruka rwose natwebwe erega bikizwe n'urwaruka rwose tuvuga tuti ibigwanisho byose biri mu gihugu bifise n'abatabifitiye uburenganzira bavyabo ntituvuga ngo babakuremo canke baje bashiramo ariko kugeza uno munsi abavugwa ni abari mu mugambwe senderi abahurikiye mu mugambwe senderi dede bita imbonerakure jewe narabajije abantu bose kuva nuko uri ku butegetsi ko mama mwandika ngo twake ibigwanisho ugwaru mbwira muri frodebu kuva mbere no muri mirongo icyenda na gatatu abafrodebu mwumvise bavuga ati mubafatanya ibigwanisho bariko baragwana n'ubu ibyirwa bivuga bambwira umuntu ati uyu yarafashwe ariko aragwana afise ingoho afise grenade ari umufrodebu hagire muri iki kiganiro ubuza kumva akarorero ari umufrodebu ntibemere rero tuvuge ko ari imbonerakure zitegerezwa kwakwa ibyo bigwanisho kuko babihawe n'umugambwe uri ku butegetsi uwo mugambwe na leta bagasigura bavuga ngo babibaha kugira ngo bafashe abapolisi n'abasirikare gucungera amahoro n'umutekano none ko babyemerera abo bandi bantu nama numva ari mu migambwe babirahira babi- babihera hehe Mm.
ntabwo rero ndamuha umuco ndamuhumurize twebwe ntituriko turagwanya umukuru w'igihugu petero nkuru nziza turiko turwanira amasezerano yiyo arashobora kuba yatugiriye akamaro kanini twayaronse atugoye abyara ibyirizwa shingiro byemezwa n'abanyagihugu ntidushaka rero umuntu n'umwe yokura ububasha bwo guhonyanga ibyo kandi bizogirira akazoza keza abantu numva bariko baravuga ba aimable numva bakiri bato natwe tuba dushaka ibibanza Mm.
arivyo byonyene twifuza ubu tuba turi muri byo radiyo ijwi rya babitwingingira ngo babiduhe Yego.
kandi twara kuza kwicoza tukabironka mugo tuvuga tuti ibintu byose bidaciye mu muco bidaciye mu masezerano n'ibyigwa shingiro ivyo ntibishobora kwemera turacyashakisha na agaton rwasa nawe umwe mu bamufasha mu mirimo ye adolphe yari yatwemereye yuko amutubwirira nawe akaza muri iki kiganiro hanyuma abandi bavugira perezida nkuru nziza bo banze ndetse nu- n'umuyobo- n'umuvugizi w'umugambwe cndd fdd avuga yuko atabonetse nagira ngo rero mbibutse yuko iri ngiri ari ijwi ry'amerika rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
bungo iyo nkuru ngiye ntayo narinzi n'ukuri hariho umuntu yubahutse gukora reka nikubitira icupa bwa bundi jewe ndicara umuntu basi Ehe, hagiye abagenda arishima ngo ntituzi ibyiwe jembe hazosa no kwiyicara iruhande mu kabari ashi akajya karanje mwishi wanje mbe buryo wari kuvuga ruvuga ntiwagira mvugambi sha we ninde yakubwiye ko ruvuto yagirizwa ari ry'abantu
haryagirizwa nyine hewe we wabaguhaye amakuru barakubeshe mwishwanje
murarukankamiye basha yaje nawe mwosomya uragasoma nturi wabugeserawe aho urubahuka kujaho abantu babona n'ivyo nabonye bakwanditse ko kuri facebook haja sindi umuntu none kahundi urimbwa gushika hariya hose bene uzi ko abantu bo babaye nabi kora ngaho wabugeserawe imuhure ngaha kubera iki bavyanditse kuri wewe gusa ntibavyandike kubimbwa si ukomoka mwishwa utinde imbaga bumva urimbwa nyene urazi ko no gukora ayo mabinga nkumva ko nivyo bakwanditse ko vyose ari vyo ingenda kwereka erega bwa bundi kiri warakivuka mabinga
bungo nta soni rero
ibyo ubonye byanditse kuri interinete byose uca wibaza ngo ni ibyo none si byo yego ujya yabyanditse n'umuntu nkawe ashobora kuba yifitiye izindi ntumbero ziwe wowe utazi ivyo Yee. aha jewe nosimbira kuri facebook nkandika ko izi nzoga zose ziri ku meza ariwe wazinyoye icyo kwemeza ko ntakubeshiye n'igiki kandi nani n'amacupa menshi twayasanze ngaha ku meza Eh, abakoresha imbuga ngurukanabumenyi mwese mwari mukwiye kuvuga ibyo mwatohoje ntimuzihindure ingurukanabihuha
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi studio ijambo rero irateganya gukorana na radiyo ijwi ry'amerika mu minsi iri imbere ubwo rero murahishiwe ijwi ry'amerika turi kumwe na leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe forodebu turi kuvuga kuri kiriya kibazo cyo kwimura amatora y'umukuru w'igihugu akajya ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi nk'uko byifujwe na afurika y'uburasirazuba eac kuri telefone dufite abanywanyi eric na vianney reka twigire kuri vianney eric sinzi uko byagenze vianney uraho neza yego n'amahoro nuko urabyumva rero eyase iravuga iti amatora niyo igizwe yo kuri mirongo itatu aho kuba kuri cumi na gatanu y'uko ukwezi abe kuri- abe kuri mirongo itatu hari ikibazo cyangwa igitekerezo ubifitiyeho leonce ngendakumana yego yego cyo ndafite icyo ndabyiyumvira ko Mm.
ahubwo mbere ntanguye no kuramutsa yose ngenda kumana arakumva eh, hanyuma icyo nabivuga ko si ikindi mwibanzure yase ntacyo yadufashije na kimwe kubera uri kurabyihweza ubavuze ngo ba- ngo bigize inyuma je nkumva narige ndatangazwa naratangaye bavuze ngo bigize inyuma eh, ngo bigize inyuma ry'amatora ngo bayashyire kuri rotwande je naratangaye kubera premier bavuze ngo bazoca ngo ngo bigize inyuma ngo ngo bazoca barumvika ngo ngwin- ngo indorerezi mu bisanzwe umaze kurunguka indorerezi sitadire ke wa- u- u- bisigura ko wamaze kwemera ayo matora ko akurikije amategeko hama nku- hama nk'uko yekara bivuga rero nsenga ndakumana inama nshingamateka n'abahinduzamateka barabuje nkunze basubira kwitoza ibyo gatatu bamaze kumubuza bamaze ku- ba- bamaze kuvuga yuko biri bidakurikije ibwiriza nshinga birandika konstitutionnel sitadire we yarafoshije abandaniza yemeza yuko yoba- yokwitoza ku nguvu ya- Ireonse yavuze sisizama yandushe ngira ngo experience y'ivyo yabonye muganaje ngira ngo byose narabibonye ni ukuvuga yuko bamaze kwemeza yuko irya- iryo bwirizwa i- i- bamaze kwemeza bakamwemera ko arenga ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko ni ukuvuga nabuni ngira kukumbura ngira bafite umugambi wo- wo gusha ba- bakwiri- ba- ba- bafise umugambi wo kuzabigirana babona mu misi
Vianney, ura- Rero ico- ico- yego
icyo na icyo navuga navuga yuko mu bisanzwe nta kintu kinini nta eh, nta kintu na kimwe bakoze mu bisanzwe kubera icyo na icyo nari nini icyo nari niteze ko bavuga nari niteze ko bashobora kuvuga yuko i- i- bo- bavuga yuko bo- bo- eh, bogira ibiganiro bogira ibiganiro bi- bihuza in- inkuru nziza perezida n'abandi bari muri opposition na sosiyete sivile bakumvikana bakabona aho ukuri guhagaze ntibaze ko mwari mubibonye na abudurayi batiri bareba mwirukanye soayetese par parti of pouvoir bisigura yuko babonye yuko ateka araborohereza nk'uko ngira ngo uwundi yabikoze nibaza yuko mu burundi simbona simbona nu- n'ukuri uko tugiye kubaho kubera vianney ndikundana Vianney.
yego ahari Ah.
abagabo ahari abagabo nta kinanirana ni ukuvuga aho abantu bari bashyira hamwe hanyuma wihu- wi- wi- humura bizatorerwa inyishyu muzabitorera inyishyu tuza tuza muzashaka umuti kandi mubishyizeho umwete urakoze yego ndagomba kuvuga yuko muga mu bisanzwe nta kintu kinini bakoze ye urakoze cyane rwose kuri telefone dufite kandi eric yagarutse eric wiriwe Niriwe.
nawe hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite kuri iki cyifuzo cy'uko amatora yakwigizwayo mu burundi jewe igitekerezo nari mfite ni uko eh, kugira ngo abanyagihugu dushobore kumva ko dutekana dushobore kuronka amahoro ndabona ari byiza bo- bo- bovyunguruza abona atari byiza naho bo- boraba ukuntu umunyagihugu yoronka amahoro agatekana akajya akaryama urumva se ari iriya iriya nama ya EAC afurika y'ubuseruko yazana amahoro wapi amahoro ashobora kuzana n'abarundi bonyine kuko amakungu ntitwoyizera gushi- kuko amakungu yamara amakungu nyine two- ntitwozera inzu twobanza tukaraba iwacu none ko uvuze ngo abarundi ni mwebwe bireba wowe ku giti cyawe wakora iki kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyawe jewe ico nokora nuko aho mperereye ngerageza eh, kuba nyene muremesha amahoro nyene ngerageza kuvuga imvugo ihumuriza N- naho uh, ibyo ku- i- kuvuga ngo amakungu mwarayahebye biriya by'uko EAC yasabye perezida Museveni kuba umuhuza byo urumva se amakungu by'umwihariko afurika y'ubuseruko itakibari iruhande Eh, biragoye mumenyesha makuru burya abakuru b'ibihugu bo muri afurika turazi uko bameze kandi eh, biragoye biragoye vuga igitekerezo cyawe neza ntibiragoye ibyo muri afurika biragoye la demokarasi di prifore toujours la meilleure ni ukuvuga demokarasi ufite imbaraga niyo nyayo yego cyane murakoze iyo ni ukuri urakoze cyane
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu